iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki 28 z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'ibihumbi 2017 i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese iyi gahunda igamije gukuraho inzitizi zose zabangamira umucuruzi mu rugendo rwe rwo kuvana ibicuruzwa ahangaha bigana ahangaha izi ngamba zigamije kuzagabanya igihe akoresha uyu ni rafael tugira umuremyi umuyobozi ajejwe ibyo gufasha abitura ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu rwanda mu burundi rero twebwe twakoze ibishoboka byose kugira tworohereze abadandaza ubwa mbere hariho amahera mwamwe wasanga bagenda barariha bagatakaza n'umwanya ivyo twaragize ico no kwita mu gifaransa reduction des formalités administratives uyu nawe ni aimable nkunzu umwami umwunganirizi w'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro mu burundi bose bose bavuga ku kamaro ko korohereza urudandaza mu banyagihugu bo mu bihugu byo mu karere ko mu buseruko bwa afurika iyi nkuru cyo kumwe n'inkuru yerekeye inama ku rwanda yabereye mu nyubakwa rayburn y'abashingamateka muri amerika hamwe n'inkuru yerekeye imurikagurisha ry'ibidandazwa byo mu gihugu cya tanzania ririko ribera mu burundi turazigaruka ko mu kanya kari imbere mugume ku maradiyo yanyu reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro oriyana ndamutse n'abaduteze amatwi amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike kandi avugira agateka kazina muntu yagiriza leta ya tanzania gukoresha amategeko y'agacinyizo ku kuzimya ibimenyeshamakuru amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki hamwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta mu gihe baba bariko baranegura ivy'ubutegetsi bukora bitagenda neza gushikuba ibimenyeshamakuru ibishika icenda muri tanzania nivyo bimaze guhagarikwa ayo mashyirahamwe asaba leta ya tanzania gukoresha ubutungane yisunze amategeko mpuzamakungu kubw'ayo mashyirahamwe guhagarika ivyo bimenyeshamakuru ni ukwima abanyagihugu uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo kwagiye kunyuka kuva perezida john paul magufuri ashikiriye ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihugu cya nigeria kimenyesha ko kigiye kuva mu mashyirahamwe mpuzamakungu ashika kuri mirongo icenda kugira kibashe kuziganya amafaranga leta ikoresha na nyaburya amafaranga cakura mu bitoro yagabanutse ivyo vyashyikirijwe na kemi adeusane umushikiranganji w'ikigega ca leta wa nigeria ejo ku munsi wa gatatu adeusane yasiguye avuga ko ubu nigeria kiri mu mashyirahamwe aharurwa mu majana aho buri mwaka gitanga intererano ishika ku miliyoni mirongo irindwi z'amadolari y'abanyamerika kandi kikaba kitanakibasha kuyariha ku gihe umushikiranganji adeusane avuga ko igihugu ciwe kigeze no kuba ica mbere gitunze ku mugabane wa afurika hageze aho cisuganya kigatunganya ukundi gusha ingene gikoresha amafaranga ya leta hafi y'ibice bitatu kuri bine by'abana bo ku isi barahohoterwa buri mwaka ivyo vyavuye mu vyigwa vyakozwe mu bihugu vyaba ibitunze canke bikenye ico cegeranyo co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi casohowe n'ishirahamwe no violence in childhood ni mu congereza ishirahamwe impuzamakungu rivugira abatagira aho bavugira rimaze imyaka itatu rishinzwe mu buhindi cerekana kandi ko guhohotera abana gufitanye isano n'ububi bukorerwa abakenyezi ibyo vyirwa vyerekana ko abana bashira ahabona mabi akorerwa abavyeyi babo babizira canke bakaruhira gukora mabi nk'ayo bakuze ivyo vyigwa vyasanze guhohotera abana ari ingeso iri kw'isi nzima aho abana bashika umuriyaridi n'ibice indwi bahura n'ayo mahano buri mwaka ayo nayo ni uguterwa ubwoba gushirwa mu barwanyi gushurashuzwa ku nguvu kuborezwa igufa haba muhira iwabo canke mu mashuri bigamwo hamwe n'ibindi bikorwa bibi leta z'ubumwe za amerika itangaza ko igiye kugabanya ibitigiri by'impunzi yakira buri mwaka aho uyu mwaka w'amafaranga leta iteganya gukoresha mu mwaka uza izo kwakira impunzi zishika ku bihumbi mirongo ine na bitanu gusa ibyo byatangajwe ejo kuwa gatatu n'abategetsi bakomeye ba amerika iyi ngingo ntiyakiriwe neza n'amashyirahamwe afasha impunzi kandi ikazotuma abakozi b'abanyamerika baharurwa mu bihumbi bakora muri icyo gisata baba abakorera muri amerika cyangwa mu mahanga batakaza ubuzi mu kiringo cy'amezi icyenda amaze ashikira ubutegetsi perezida Trump yarahagaritse umugambi wo kuzana impunzi ibihumbi ijana na cumi zari zitekanijwe kwakirwa mu mezi cumi n'abiri aheze mu mwaka mushasha w'amafaranga rero leta itekanya kuzokoresha umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani utangurana n'uwa mungu uza umugabane wa afurika wemerewe impunzi ibihumbi cumi n'icyenda hagakurikira aziya y'ubumanuko yemerewe ibihumbi cumi n'indwi aziya y'ubuseruko ibihumbi bitanu uburayi na aziya yo hagati bishyizwe hamwe byemerewe impunzi ibihumbi bibiri nayo igice cya amerika y'epfo hamwe n'amazinga ya karayibe cyemererwa impunzi igihumbi n'amajana atanu umutekano w'abanyamerika ngo niwo uzi imbere ya byose kandi ikaba bizeye ko ubu abo bakeka ko bashobora guhungabanya umutekano muri amerika batazokwakirwa ibyo nibyo byashyikirijwe n'umwe mu bo muri leta ya amerika leta zunze ubumwe za amerika rero kikaba camye kiza ubwa mbere mu bihugu byakira impunzi nyinshi zahunze ibihugu byazo ku bw'umutekano kandi zidashobora gusubirayo ku bw'imvo nk'izo iyi ngingo ifashwe mu gihe igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi ya sr gitekanya ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi impunzi zishika miliyoni n'ibice bibiri bazokenera ibihugu bibakira
urakoze aloise ku makuru udushikirije ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu nama nshingamateka ya amerika akanama k'abashingamateka ba amerika kitaho umugabane wa afurika n'ibibazo by'uburenganzira bwa muntu ejo kuwa gatatu kasuzumye demokarasi n'uburenganzira bwa muntu inyuma y'amatora ya perezida w'igihugu cy'u rwanda yabaye mu kwezi k'umunani guheze mu gihugu cy'u rwanda umunyamakuru w'ijwi rya amerika diane ninahazwe yakurikiranye ibiganiro kuri ibyo bibazo atanguza ivyo biganiro umushingamateka chris smith akomoka muri leta ya new jersey akaba ari nawe aramutswe uyo mugwi yashimagije ubutwari bw'igihugu c'u rwanda mu kuja kugarukana amahoro mu makungu yamara ku bw'uwo mushingamateka ivyo ntibihagije mu gihugu kivuga ko kigendera kuri demokarasi umushingamateka smith asigura ko ivy'agateka kazina muntu atako vyifashe mu rwanda
ivyegeranyo bitari bike vyarerekanye ingene agateka ka zina muntu kifashe mu rwanda n'ingene ubutegetsi bugerageza kuzivya ababunebagura baba nabo mu mahanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu matora ya kamarampaka ku vyerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu ivyavuye mu matora vyerekanye ko abanyarwanda bagera kuri mirongo icenda n'umunani kw'ijana batoye ego ukwitoza kwiwe mu kiringo cya gatatu kwabaye mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nako kwerekanye ko abanyarwanda mirongo icyenda n'icyenda ku ijana y'abatoye ari bo batoye perezida kagame ibyo biragoye kwemera ko umuntu nka kagame yokundwa kugeza kuri urwo rugero bimwe mu bituma duhiga imanga ku byavuye muri ayo matora ni iburabuzwa rya diane rwigara yari mu bari ko barahiganwa na kagame si rwigara gusa hatorohewe kubera kutavuga rumwe n'ubutegetsi abanyarwanda twaganiriye muri ambasade ya afurika y'epfo aho bariko basaba ubuhungiro bavuze ko bakubaguwe turiko turegeranya ibitari bike ku vyerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu rwanda kandi tuzoraba ingene tubiganirako vuba ntaco twaba turiko turafasha u rwanda mu gihe tutobabwira utwo tunenge twose
ivyo umushingamateka smith avuga suko honorable donald yamamoto icegera vy'imfatakibanza c'umushikiranganji w'imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu ajejwe afurika abibona yamamoto asigura ko intambwe u rwanda rugezeko muri demokarasi ishimishije naho hakiri intambwe yindi yo gutera
harabaye intambwe zikomeye cyane kuva mu kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho duheruka gukora ibiganiro nk'ibi ku rwanda ugereranije amatora aheruka kuba mu rwanda n'ayari yarabaye muri bibiri na cumi turabona ko hari ibyahindutse imigambwe itandukanye harimwo nka Green Party yaremerewe guhiganwa amaradiyo aravuga inkuru ku ituratuzwa ryakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe ndetse n'abategetsi bamwe bamwe kandi dusaba leta y'u Rwanda kubikosora turanarajwe ishinga kandi ntibiriko bishikira Diane Rwigara ari muri batatu bariko bahiganwa na Kagame
mu banyarwanda bahawe ijambo muri ivyo biganiro harimo abanyepolitike n'abandi basanzwe bazwi nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu rwanda bahungiye hanze y'igihugu muri bo harimo robert higiro yahoze ari major mu ngabo z'u rwanda na david himbara yahoze ari umuhanuzi wa perezida w'u rwanda paul kagame bombi bakaba bari mu muryango udashingiye ku nyungu za politike witwa democracy in rwanda now nyuma y'ivyo biganiro naganiriye na major higiro we akaba abona ko imvugo y'umutegetsi wa departema ya leta donald yamamoto ari imvugo ya politike abandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda bari bitabiriye ivyo biganiro babwiye ijwi rya amerika ko batahukanye umuhango bemeza ko umugwi n'amashingamateka ya amerika ukurikiranira hagufi afurika n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ugiye gusaba kongere kugabanya imfashanyo iha leta y'u rwanda biciye mu migambi itandukanye mu ntumbero yo kugondoza ico gihugu guhubura utunenge bagiye baradoma k'urutoke diane rinahazwe mu nama nshingamateka ya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ubu naho tuje yarusha ibihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko biri mu nama yo kurabira hamwe aho bigejeje mu gushira mu ngiro umugambi wo korohereza abadandaza n'abagwizatunga muri ako karere abaserukira uburundi n'u rwanda bavuze ko ubu inzitizi zahora ku mipaka y'ivyo bihugu ziriko ziragabanuka pierre claver niyo nkuru yarusha nk'uko bivugwa n'umuryango wa afurika y'ubuseruko umugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwizatunga muri ako karere ufise intumbero yo gukuraho inzitizi zose zibabuza ukwishira no kwizana mu kazi kabo muri izo nzitizi harimwo umwanya bamara mu nzira bavuye kurangura ibidandazwa byabo canke babishoye mu kindi gihugu ivyo basabwa ku mipaka ingene batozwa amakuru n'amatagisi n'ibindi ibihugu bibiri u rwanda na kenya nivyo bitangwa ko akarorero ko bimaze gutera imbere kurusha ibindi mu gushira mu ngiro uwo mugambi tugira umuremyi rafael umuyobozi ajejwe ibyo gufasha abitura ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu rwanda avuga ko akarusho ari kanini ku badandaza iyi gahunda igamije gukuraho inzitizi zose zabangamira umucuruzi mu rugendo rwe rwo kuvana ibicuruzwa ahangaha bigana ahangaha izi ngamba zigamije kuzagabanya igihe akoresha uburundi nabwo nyene buvuga ko bumaze gukora ibitari bike kugira ngo abagwizatunga boroherezwe aimable nkunze umwami n'umwunganizi w'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro mu burundi mu burundi rero twebwe twakoze ibishoboka byose kugira tworohereze abadandaza ubwa mbere hariho amahera mwamwe wasanga bagenda barariha bagatakaza n'umwanya ivyo twaragize ico no kwita mu gifaransa reduction des formalités administratives turabigabanya kugira ngo boroherwe barondere amadokima make abafasha kugira ngo urudandazwa rwabo rutere imbere bagiye kurangura haba mu bihugu vyo muri afurika y'ubuseruko boroherwe bazane ibi bidandazwa vyabo ku mwanya bipfuza bishikane n'abo bipfuza gushika ku mwanya bashatse kandi bitewe birabagora cane ikibazo gishimikirwako n'ibihugu vyose ni uko imipaka ikwiye kugururwa maze umunyagihugu aba mu karere ka afurika y'ubuseruko akishira akizana aha abaserukira ibihugu vy'u rwanda n'uburundi bavuga ko ingorane zahora ku mipaka y'ibihugu vyabo ziriko ziravaho bukebuke ubu n'umwunganizi w'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro mu burundi Eh, hagati y'uburundi n'u rwanda urudandazwa n'urundi rurakogwa rurakogwa abadandaza bo mu burundi bararangura mu rwanda nabo mu rwanda bararangura mu burundi ivyo nibaza ko ata kibazo kihari mu gihe rero u rwanda rutagomvye ku- kutworohereza eh, haba mu nzira za politike n'ibindi urumva muri ico gihe twebwe duca twemera tukisuganya tugakora nk'uko turi abarundi kandi biragenda neza ntaco turahomba n'umuyobozi ajejwe ivyo gufasha abitura ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu rwanda niko abibona nta kibazo gihari mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibintu ku ruhande rw'urundi cyangwa ku ruhande rw'u rwanda Eh, kugeza ubu ngubu tu- ibihugu birahahirana Eh, ngira ngo eh, inzitizi zagiye zibaho twagiye tuziganira tukazishakira igisubizo ibyo ngibyo nibyo nyine tugenda tureba impamvu ibitera tukabiganiraho tukabishakira ibisubizo umuryango wa afurika y'ubuseruko uhamagarira ibihugu byose biwugize gutera intambwe maze bigashira mu ngiro ibiri muri uwo mugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwizatunga gutyo akarere kakaba nk'igihugu kimwe mu by'urudandazwa pierre clavin nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
bakunzi b'ijwi ry'amerika guhera ku wa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo ku wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
tuvuye arusha tuje mu burundi kuva kuri uyu wa gatatu gushika ku munsi w'imana w'iyindwi ku mugwa mukuru wa bujumbura hariko habera ihanyanishagurisha ry'ibidandazwa bihingurirwa muri tanzania icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu joseph butore asigura ko ari akaryo keza ku bacuruza b'abarundi n'abanyetanzania ko kunga ubucuti mu ihanahana ry'ibidandazwa abaserukira tanzania muri iryo hayanishagurisha bahamagarira leta y'u Burundi gufasha abadandaza bato bato cyane cyane abakenyezi bakorera mu mashyirahamwe mato mato mu kubaha imitahe nk'uko iwabo bigenda rero Joweri Kaneza
umurisho w'ingoma wananejeje cyane abashyitsi bari bavuye muri tanzaniya ntiwari watanzwe igihe hugururwa iryo hanishagurisha ry'ibicuruzwa bikorerwa muri tanzaniya aryugurura icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu joseph butore yavuze ko ari akaryo keza ku badandaza b'abarundi n'abatanzaniya ku isi nzima kugira ngo uhere ku bihugu vya mitunze gushaka ibikenye gusumba ibindi nta gihugu na kimwe cikwiye yego hari ibihugu b'amahingura akomeye mugabo usanga na rimwe na rimwe ivyo amahingura akoresha biva mu bindi bihugu ugasanga n'ibihingwa amahingura akomeye cane aba muri ivyo bihugu hari ibindi basumira hanze badafise ibi rero bituma abantu bo ngaha mu Burundi dushobora kugura ivyakorewe muri Tanzania tugacaguramo vyiza abatanzaniya bakabona ivyo Burundi hurumbira bakabona ivyo duhurumbira na bagenzi bacu abarundi nk'uko twebwe mu ijambo twashikirije nabo bakora bati na twebwe turashobora kungura ubumenyi muri ibi ibi twabikora mubwo abatanzaniya bariko neza kurusha reka duhinyanyure dushimwa natwe tuzoronka isoko gusumba kubera ko ari igikorwa kidasanzwe gituma ah, imigendere ku mipaka huri na Tanzania iba myiza gusumba gutyo ku ruhande rwa Tanzania abadandaza bakadandaza leta igacari katura koyoko no ku ruhande rw'Urundi gutyo nyene abenshi mu baje muri iri hanishagurisha ni abakenyezi jamiyara jabu w'imyaka mirongo itanu ni umwe muri bo yabwiye ijwi rya amerika ko yifuza kubona leta ya burundi ifasha abakenyezi bakora urucuruzwa ruto ruto nk'uko igihugu ciwe kibikora Tanzania yetu sisi wanawake inatupa kipaumbele kukwamua maisha yetu, yale maisha yetu kama yako chini, basi sasa hivi wanawake wa Tanzania kila mmoja yuko kwenye kikundi cha ahagira watu ati 30.
tanzania yacu twebwe abakenyezi dushira imbere mu kudutuma twisununura ubu abakenyezi muri tanzania umwe wese aja mu ishyirahamwe ry'abantu mirongo itatu tukaronka imfashanyo za leta ni vyiza ko batuzanye hano kwerekana ako karorero uburundi turabagenzi kuva kera dufise ayo mashyirahamwe yitwa vikoba no ngaha batangure kwegeranya abagore bakwiye mirongo itatu leta ibafasha ni ikintu leta y'uburundi yari ikwiye gukora ishobora no kubazana bakigira ku karorero ka tanzania turabahaye ikaze cyane Jifunze kwetu Tanzania, tunawakaribisheni sana.
icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu asanga hageze ko n'abarundi bakora nka bagenzi babo bo muri eas iterambere byose ntibitangura rimwe hama hagira intango haragira abatangura bakiyakarokeza abandi abandi bagakurikira nibaza rero ko bagenzi bacu ba kenya abo muri tanzania ibyo amaze iminsi batwereka abarundi bene bacu ntibahumirije barafise amaso barabona nabo ntankeka ko mu minsi iri imbere nabo bazobasubiza mu ntumane bakaja kubaramutsa bagiye kwerekana ivyo o, burundi buhingura christopher ciza nawe umukuru w'ihuriro ry'abadandaji muri tanzania abona ko ihanahana ry'ibicuruzwa hagati y'uburundi na tanzania ridashemeye walikutana marais wetu kule Ngara wakatuambia, jamani, mpaka sasa biashara yetu trade volume haizidi dola kama bilioni milioni sabini. Hiyo ni ndogo abaperezida sana bacu kulinganisha barahuye hariya ngara baratubwira bati bagabo amafaranga aca mu ihanahana ry'ibidandazwa ntarenga miliyoni mirongo irindwi z'amadolari ku mwaka ayo mahera ni make rwose ugereranije n'abantu barenga miliyoni mirongo itandatu n'imwe b'ibi bihugu bibiri dutegerezwa gukora urucuruzwa intumbero yacu ni uko abarundi n'abatanzaniya bahanahana ibidandazwa tanzaniya turiko twubaka indarayi ihuza dar es salaam na kigoma kugira ngo izane ibicuruzwa ivyo bizofasha abarundi kuko nta muhora wo kwiba hari mufise hari ikiyaga tanganyika twazananye n'abantu ba air tanzania hamwe na tanzania port authority intumbero ni ugufasha abarundi n'abatanzaniya gukorera na hamwe urucuruzwa Warundi kufanya biashara kwa pamoja.
abandi bakenyezi nabo nka rehema mohamed yavuye mu isoko ya kariyako i dar es salaam baryohewe n'uko bisanze mu burundi Kwa kweli sio watu wanasema, hata mimi mwenyewe binafsi nilikuwa naogopa Burundi. Tulikuwa tunasikia kuna vita, kuna watu wanauawa uawa, lakini toka ni iby'ukuri si abantu bavuga gusa naje ubwanje natinya uburundi kuko twumva ko hari intambara abantu baguma bicwa ariko kuva mvuye tanzania mbona byose ari byiza n'ejo twaciye mu gisagara mbona haratekanye abacuruza n'abagwizatunga bazana imitahe ubu i burundi haratekanye ni heza kwenye biashara, wawekezaji waje kuwekeza huku, sio kubaya. Sasa hivi Burundi kumetulia, ni kuzuri.
ibaye inshuro ya mbere hatunganywa ihanishagurisha riteguwe n'ibihugu byombi bibiri uburundi na tanzania ibidandazwa biva ku migabane itanu y'isi yose byinjira ku butaka bw'uburundi byinshi bica muri tanzania ikivuko ca dar es salaam conyene gicako ibice birenga mirongo irindwi ku ijana vyavyo eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
Hmm, nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
ubu ni wa mwanya tubashikiriza siporo n'imikino n'umunsi twateguriwe na mugenzi wacu fidel niyo ngabo
urakoze oriane mu kiganiro cerekeye inkino cyo muri iki gitondo eh, twaganiye na jumayine riza bishaka ari i bujumbura mu burundi ukurikiranira hafi ivyerekeye umupira w'amaguru akaba akunda cyane umupira w'amaguru awukurikiranira hafi tuganira ku vyerekeye inkino z'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya mu migwi zirimwo ni inkino za mbere twashaka uravye inkino zabaye ejo ku munsi wa gatatu basel yatsinze benfica ibitsino bitanu ku busa manchester united yatsinze csk moscow ibitsino bine kuri kimwe paris saint germain itsinda bayern munich ibitsino bitatu ku busa Uh, celtic yatsinze anderlecht ibitsindo bitatu ku busa uh, as roma yatsinze karabag ibitsindo bibiri kuri kimwe chelsea yatsinze atletico madrid ibitsindo bibiri kuri kimwe juventus itsinda olympiacos ibitsindo bibiri ku busa mu gihe barcelona yatsinze sporting lisbon igitsindo ku busa witegereje izo nkino n'ibyazivuyemwo ni hehe hagutangaje ahantu bwa eh, inkino urukino rwaba rwantangaje cyane ni urukino rwahuje eh, bayern na paris saint germain nta uzi yuko bayern yogenda igatsindwa ibitsindo bitatu ku busa na paris saint germain naho paris saint germain ya- yatsindishije abakinnyi yaguze ku mafaranga menshi ni urukino rwantunguye cyane izindi nkino urabye nka atletico madrid yakina na chelsea nayo nyine ku munota wa nyuma baratsinzwe igitsindo rwaboneka ko ari urukino rwari rukomeye gusa amahirwe yabaye make kuri atletico ko yasatira cyane chelsea Eh, urundi rukino nabonye rwantangaje cyane ni barcelona ni ikipe sporting lisbon barcelona batashoboye gutsinda bobo nk'abo ari igitsindo bitsinze kandi urukino rwabayemo amakarata menshi amakarata ashika ku munani y'umuhondo urumva mu ncamake izo nizo nkino mbona zantunguye cyane Uh, witegereje umugwi paris saint germain mu mwaka uheze ingene washoboye gutsindwa mu rukino rwa kabiri na barcelona mu rukino rwa mbere wari wayitsinze ibitsindo bine ku busa witegereje ubu bafise abakinyi nka mbappe na neymar umugwi ubu urafise akarusho ntushobora gusubira kuvyifatamwo nk'ico gihe canke haracari kare navuga ko eh, naho hakiri kare urebye ukuntu biteguye uyu mwaka biratandukanye n'umwaka uheze kandi mu kirundi bakunda kuvuga ko igiti kigata gukora mu jisho kabiri nibaza yuko badashobora kwemera ku ibyababayeho mu mwaka uheze ko byobaba ko ubu u kuko urebye ukuntu bakina berekanye ko kweri basumbije bayerne naho bayerne usanga ari umugwi abantu benshi usanga batinya baba bazi ko ari mu gusatira mu guterera kure mugari n'umunsi ryawankiye parisenje mu mwanya wari wo wose wasanga ari bo bihari umupira bagatera cyane mu igori eh, naho batsinze batsinze kubera bari babikwiye biraboneka ko badashobora kugira amakosa nk'ayo bakoze mu mwaka uheze wihweje muri rusangi inkino zabaye ejo ku wa gatatu n'izabaye ku munsi wa kabiri mayikipe akomakomeye hari icyatangaje nayehe mayikipe ubona ay- abantu bari biteze akomakomeye atanguye guhobahoba Eh, nka cyane cyane nka liverpool ni ni ikipe abantu bari biteze ko uyu mwaka bashobora gutera imbere cyane mugabo urabona urukino rwa kabiri bamaze kunganya inkino zose urebye nk'umukino nk'ikipe yabaye iya mbere mu bufaransa mu mwaka uheze monaco nayo yaratsinzwe bitatu ku busa ni ibintu tutari tuzi ko byoshika Eh, urabona umugwi nka tottenham ubu u- wa- waje bazikenyeye baratsinda rwose cyane rwose hari hari kandi yabafashije na real yatsinze bayerne mu nkino nyinshi batari bwigire batsinda dortmund iwabo ntibikanganye cyane mugabo urabona ko imigwi ubu- ubu uno mwaka yaje idafite isura nko mu mwaka uheze ariko urabona dortmund bimereye nabi eh, naho hakiri kare imaze gutsindwa inkino zibiri Eh, na- ntawuzi ko umu- umutoza mukenyero waba wamunaniye ntawuzi ingorane yaba yahuye nazo mugabo urabona kuko ko iwabo bari kuba babyifatamo neza mugabo bageze muri aya mahiganwa birabagora ntawuzi reka turindire turabe mu nkino zikurikira ko bazava bakarengana bakaja mu gice kira kabiri mayine biza bishaka umurundi akurikiranira hafi ivyerekeye inkino Eh, twariko turaganira ku nkino eh, z'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya inkino zo mu migwi ayo makipe arimwo zo mu ntango turagushimiye kuri iki kiganiro urakoze Eh, sawa namwe murakoze mugire ibihe byiza
ca bijya biga biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo nibihu akari navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo nivyo eka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mupinga mupinga umviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro mwari kumwe na oriyani tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na aloise bigirimana ndabifurije umunsi mwiza mubandanye mutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ku mugoroba mu yandi makuru
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.